hello my country people Oh, madam esabo when dem they call esther tokumbo abundari has allegedly that oba adeyeye enita ogunsi ojaja the second which is the only of ife say he they involved for trafficking and plan to sell ife culture heritage to group of chinese people. hey, hey, hey, hey wahala full ground oh. so the new revelation from one of the nigeria top blogger what they call asabo eh, spread like wildfire That was some time ago why i i know say some people will say why i bring this matter to make i bring this matter be say um eh, we get one adage when our people they talk say eh, onukwurunjogo kuma person won't be say they talk about bad thing about person Now only you go talk about good thing about the person why i say so be say of recent, the owner of FIFA adopt some group of illegal immigrant people will be say dem dey run comot for nigeria where sapa dey hold won't go hustle and couple this in fact this my video website be do it has to do with different gist about the owner of FIFA. even this uh, Abike Jagaban the thing where be say they talk when we be say they say the gist uh, the things uh, when uh, oni of ife eh, wit am wen two of dem dey do some kain runs togeda say dem con dey tok in intimate way say na him con tell am say i don wan tok dat thing but make i finish dis one before i go gist una dat one so all dis one na be di gbogbo tigbo stori i don reach tori wey be say i wan gist una today eh, but one thing i go let una know be say di oni of ife na wey respected di ogbonge king of ife land wen e be say di pipo of yoruba. people then they respect and me too and they respect the king and when i come hear some kind things when it be say dem come they talk of recent about the king i come say all these big big blogger don't start I don't start that is how how the time wey be say oni of ife marry this a wife that they call prophetess naomi Now say it's about carry their matter for social media They hawk like eh, gala with this small small shekere I'm a board group of company I there we they go collect the gist where we they take the gist we no know say all the things where we say that they carry that time say that just big fabu at the end of the day naomi born everybody shame cash everybody everybody shocking now una no go allow this oni of ife and his wife naomi to drink water keep cup every day una go carry their matter come social media including me no be say the thing wey be say i dey talk about dem bad o my own be say na unto lighted anything wey no be say i see i talk all right so make i continue wetin i dey talk so that was that time nine eight sabo con carry this mata dey talk say oni ofife dey sell eh, their cultural heritage wan sell am give chinese people carry im mata dis this that so the way e kon just dey talk about the oni ofife. people some people call say e be like say the uh, uh some people call allegedly carry rumor say oni of Ife promise am marriage say na im babe say at the end of the day uh, Ooni of Ife no no come fulfill the promise because im get bad character this this this is about get bad character who go even feel in fact i dey say im don marry two times the marriage no work so all those one come dey pepper am for body im come start to dey carry oni of Ife matter even get the time be say oni of Ife come eh, amos wan sue and go court I be sue and go court say because it scandalize Then name say make you do public apology my ogbonge people no be dat one carry me come so according to story now that time now. so I do come accuse the Ooni of Ife all sort of things now the thing maybe say i want to let you know say I see I see this group of eh, eh, picture This picture will be say Ooni of Ife snap with this group of people. so now people will be say sakpaho for nigeria and dem come say okay dem don tire for nigeria dem say no be small those pipo wen dem dey carry follow road dey travel pass through mediterranean sea na so for desert na so dem dey trek dey suffer dey drink each other peace and di rest so one of ife na e come say ndoyin im come eh, say those people wey be say dem come manage go carry come go rescue na those pipo na na e, one of ife say ndoyin adopt dem. come dey vex dey paranoid say di way be say naija government dey handle the citizens say mostly the youth say e no good say if to say things good for this country people for no get dat mind to say they wan follow road go dey um, survive say na just because of hardship na no be their dis people clear eye na make dem dey um, dem dey waka dis waka say im come dey call the government uh, people even buhari dem say all these things wey be say all di all the things will be say and promise nigerian youths before they elect them put for the office say make dem try fulfill am say why be say eh, all these governments then go promise heaven and earth the people they don't enter the position they will come neglect the people where be say put them there So sotey things will come the bad they our young youth will be say they get talent everything They will come enter road say now. to travel abroad at the end of the day some people go even kpeme for road uh, oni of really um, talk am he say no like the way the the dem dey do make this our leaders make dem get rethink make dem get human sympathy so im con dey im say im con say im dey proud to make sure say im adopt these people and im go dey take care of them. so this one now come be um opposite of wetin esabo accuse the Ooni of Ife some time ago. Then another thing wey be say I notice now be say there's one rumor wey be say they go on say Abike Jagaban and Ooni of Ife say Ooni of Ife na na Abike Jagaban two of them they be they run things together and they be they be dem na in lover all those kind of stuff allegedly leo uh -huh. say so inside eh, where they say this abike gets the voice note i say hey now wow Person don't know how im go take talk again but person they very careful say say get the voice note of where as two of dem dey na im come tell and say im eh, oh eh, wife abeg ah, the thing too heavy for my mouth to talk all this thing wey be say when they do all dis blogger e no good though you know good una no dey respect this king at all una because the kind word wey be say i dey hear for social media eh, i no go fit i no go fit talk o but they say na wetin abigail jagaban talk so wetin people now dey talk be say this thing wey be say e dey rain now wey be say e dey rain different different blogger carry am say make the abigail jagaban make e come out come debunk if e know say wetin dem dey talk no wetin dem dem talk no be truth say because the thing the thing get as CB, be and and abi una no know say the only of FIFA is legally married to eh, prophetess naomi how una go dey talk that kind word eh which kind talk be that? na so una hate this olori naomi rich, eh But make I leave this eh, olori naomi make you enjoy your husband na imagine that kind talk no be better talk i no wan even talk the thing when be say then talk about that eh how dem go say in in in this thing dey dey hmm beg. i no wan talk the thing heavy for my mouth it's too bad Now, so the time we be say dis olori naomi marry um oni or fife. Then they will oh, now so different different and now this big big vlogger Now they they make us they carry all this thing. Now so they carry this matter o oh, talk talk talk talk at the end of the day everything could be lie so my people, oh di tin wey be say e carry me come be say i want to let una know say that accusation When e be say that accusation when e be say esabo accuse oni of ife say oni of ife don wan sell eh, don wan traffic people and wan sell the the culture yoruba culture to yoruba culture to chinese people. reverse don't be the case because the thing when e be say only of ife do of recent is quite touching Only of ife na father the guy eh i wish the fit maker to be president of this country The guy will really try because what i say say say You know they take nigeria youth to the play see them all this one na don't take them like you own so my people, o all the gist wey be say i dey gist for here na the thing wey be say i hear now say i carry come but the one be say e pain me pass now those words wey be say dem go talk say abike ah, jagaba talk say e even get the audio tape that kind thing eh e no good o make una dey respect una king my people na here i wan stop o oh. this is Maureen's Gist TV i greet una according to una time o oh. for those of una.